muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti zacu mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi radiyo ijwi rya amerika murayikurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi muratwumvira kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku mirongo migufi perezida wa etiyopiya yashoje uruzinduko yagiriraga mu burundi ni uwuhe musaruro warwo Les deux chefs d'État ont souligné la nécessité de renforcer les organisations d'intégration continentale, régionale, sous-régionale dans la promotion et consolidation de la paix, la sécurité, de la stabilité et du développement durable.
uyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi albert shingiro wasomye itangazo risoza uruzinduko rwa perezida wa etiyopiya mu burundi ati abakuru b'ibihugu byombi basanga bikwiye guteza imbere imiryango yo ku rwego rw'umugabane n'iyo mu rwego rw'uturere bigamije gushimangira amahoro umutekano umudendezo n'iterambere rirambye mu rwanda abajyanama b'ubuzima b'akarere ka gasabo mu mujyi wa kigali babonye ibikoresho bisuzuma umwuka uri mu maraso y'abarwariye covid cumi n'icyenda mu ngo zabo naho hano muri leta zunze ubumwe za amerika uyu munsi sena irinjira mu mizi y'urubanza rwa donald trump aburanamo n'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ni mu kanya aka kazi kikarangiye amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Ghana inteko ishinga amategeko y'iki gihugu yahagaritse imirimo yayo mu gihe cy'ibyumweru bitatu kubera umubare w'abantu bandura virusi ya korona wiyongera cyane buri munsi fidel niyongabo arabagezaho iyi nkuru iyo ngingo yafashwe kubera bamwe mu bashingamateka n'abandi bakozi banduye uwo mugera umukuru w'inama nshingamateka alban babin yatangaje iyo ngingo ku munsi wa kabiri yamenyesheje ko abashinga amateka cumi n'indwi n'abandi bakozi ijana na mirongo itanu n'umwe batowemwo covid cumi n'icyenda yasabye abashinga amateka hamwe n'abandi bakozi kwipimisha yamara inama z'umugwi w'inama nshingamateka ujejwe kugena abashikiranganji muri leta ya perezida nana akufo ado yasubiye gutorwa kuyobora igihugu mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze zizobandanya abategetsi bajejwe amagara y'abantu bemeje ko kuva ikiza ca covid cumi n'icyenda gitanguye kwiyadukiza mu gihugu mu mwaka uheze abantu ibihumbi mirongo irindwi na bitatu bamaze kwandura uwo mugera mu gihe kimaze guhitana abantu amajana ane na mirongo umunani na babiri mu mpera z'ukwezi kwa mbere perezida akufo ado yaragabishije ko ibitigiri by'abandi bumugera wa covid cumi n'icyenda byiyongeye inshuro zibiri kuva mu ntango z'uyu mwaka mu kuva ku gihumbi n'amajana icenda bigashika ku barenga ibihumbi bitanu n'amajana atatu ubwoko bw'ikiza cya covid cumi n'icyenda cyandukira cyane harimwo ubwiyatukije ubwa mbere mu gihugu cy'ubwongereza buramaze kwibonekeza muri ghana hano muri leta zunze ubumwe za amerika sena yaraye yemeye kwakira no kuburanisha ikirego impeachment mu cyongereza cy'abadepite bashinja donald trump trump aregwa gushishikariza rubanda kwigomeka ku nzego z'ubutegetsi urubanza rwatangiriye ku mpaka zo kumenya niba runyuranyije cyangwa niba rutanyuranyije n'itegeko nshinga ariko rero sena ubu yahindutse urukiko rwa rubanda bita jury mu cyongereza yabanje gutora kandi yemeza n'amajwi mirongo inani n'icyenda kuri cumi na rimwe amabwirizwa ngenderwaho azayobora urubanza ibirangije yahaye urubuga ababuranyi bombi ni ukuvuga abadepite b'abashinjacyaha n'abavoka bwite ba Trump buri muburanyi yari afite amasaha abiri yo kwisanzura ntawumurogoye habanje abadepite bavuze ko babifitiye ibimenyetso bifatika kandi biremereye byerekana ko Trump yahamagariye abayoboke be gutera Capitol ariyo ngoro y'inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika congress abavoka ba trump bagerageje kumvisha urukiko ko urubanza runyuranyije n'itegeko nshinga ribuza inteko ishinga amategeko gushyiraho amategeko ayo ari yo yose yagabanya cyangwa yakuraho uburenganzira bw'umuturage uwo ari we wese bwo kuvuga icyo ashaka bemeza ko amagambo ya Trump ari uburenganzira bwe bwanditse mu itegeko nshinga bwo kugaragaza ibitekerezo bye kuri bo uru rubanza ruzaca igihugu mo kabiri ku buryo butarabaho na rimwe mu mateka yacyo ntirugamije guhana ntirugamije komora ibikomere ni urubanza rw'urwango gusa nk'uko babivuga bemeza ko rugamije kubuza Trump kuzongera kwiyamamaza mu yandi matora azaza mu bihe biri imbere kandi ko abademokarata batahwemye kumurwanya kuva kera nabo berekanye amashusho ya videwo y'abayobozi b'abademokarate bamye bavuga ko bagombaga gukora ibishoboka byose bagakora ikirego impeachment kuri Trump kuva agitorwa mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu uretse kuvuga ko abadepite bashaka kuburanisha Trump kubera ibyo yavuze kandi abifitiye uburenganzira ahabwa n'itegeko nshinga abavoka be bemeza ko urubanza runyuranyije n'itegeko nshinga nanone kubera ko Trump atakiri ku butegetsi basabye sena kwanga ikirego cy'abadepite no kuburizamo urubanza rwacyo barangije sena yakoze itora kuri iki kibazo kuburanisha umukuru w'igihugu wacyuye igihe byemewe n'itegeko nshinga cyangwa binyuranyije naryo mirongo itanu na batandatu batoye ko byemewe abandi mirongo ine na bane bavuga ko binyuranyije naryo bisobanuye ko abasenateri batandatu b'abarepublikani ishyaka rya Trump bifatanyije n'abademokarate bose uko ari mirongo itanu bemeza ko urubanza rutanyuranyije n'itegeko nshinga bityo ko rugomba gukomeza uyu munsi rero urubanza rurinjira neza mu mizi yarwo abadepite b'abashinjacyaha nibo batangira urugamba rwabo bafite amasaha cumi n'atandatu muri iyi minsi ibiri ni ukuvuga uyu munsi n'ejo urubanza ruzasubikwa kuwa gatanu no kuwa gatandatu maze rusubukurwe ku cyumweru noneho abavoka ba Trump nibo bazahabwa amasaha cumi n'atandatu ku minsi ibiri nibarangiza abasenateri bazaba bafite nabo amasaha ane yo kubaza ibibazo bashaka ababuranyi bo ku mpande zombi radiyo ijwi rya amerika abahanga ba oms ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima bashoje anketi zabo ku nkomoko ya virusi ya korona mu mujyi wa wuhan mu bushinwa bemeza ko iyi virusi ishobora kuba yaraturutse ahandi hatari wuhan rero ariko se ni hehe fideli niyongabo aratubwira ibindi ubushinwa bwasabye amerika gutumira ishyirahamwe oms gutohoza inkomoko y'ikiza cya covid cumi n'icyenda muri icyo gihugu mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru amasaha make inyuma y'aho barangirije amatohoza ya mbere bakoze mu gisagara cya wuhan abahinga bari muri uyu murwi wa oms bashikirije ibyo batohoje mu gisagara cya wuhan ku biberekeye abategetsi ba leta ya amerika batangaje ko bashaka kwihweza amakuru yakoreshejwe n'uwo murwi wasanze umugera wa covid cumi n'icyenda utavuye mu kigo gikorerwamwo ibipimo bita laboratwari mu rurimi rw'igifaransa mu gisagara cya wuhan ko ubuhungarema bushobora kuba ari bwo soko ry'uwo mugera umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'ubushinwa wang wenbin avuga ko bifuza ko amerika yokorera mu muco igatumira abahinga b'ishyirahamwe oms ku butaka bwayo kugira bagire itohoza ku kiza cya covid cumi n'icyenda ivyerekeye inkomoko y'ico kiza cibonekeje ubwa mbere mu gisagara cya wuhan mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi n'icyenda vyaragiyemwo politike nyinshi cane ubushinwa bubandanya kuvuga ko ico kiza caturutse hanze y'imbibe zabwo umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru wa amerika jen saki amenyesha ko ataruhara leta ya perezida joe biden yagize mu gutegura no gushira mu ngiro itohoza ry'ishyirahamwe oms ko kubera izo mvo ishaka kwihweza mu buryo bwigenga ibyavuye muri iryo tohoza hamwe n'amakuru ryafatiyeko
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikire no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu mu kanya amakuru y'ibiyaga bigari umukuru w'igihugu cya etiyopiya yashoje uruzinduko rw'iminsi ibiri yagiriraga mu burundi rwageze kuki nibyo mugenzi wacu eloge neza ukorera mu biro by'ijwi rya amerika i nairobi muri kenya atubwira nyuma yo kwakirwa ha amazimano y'iteka na perezida evariste ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe angeline ndayubaha mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri sari wekize widi kuri uyu wa gatatu nta ngendo nyinshi yakoze ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura canke hanze yaho yagendeye gusa ishyirahamwe rya mbere mu gihugu rihingura umwavu w'ikizungu ryitwa fomi mu nyuma akaja kuraba mugenzi we Evariste Ndayishimiye ku kirimba kwa ntare rushatsi mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bashimye kubonana mu ibanga ariko kuri uyu mugoroba perezida wa Ethiopia aganutse hasohotse itangazo rusangi ryasomwe mu rurimi rw'igifaransa n'umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu nta kintu kinini yavuze ku bijanye n'ivyo abakuru b'ibihugu babiri bashitseko mu migenderanire no gufashanya ariko yagarutse ahanini kuri politiki babona ko umwe yo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu bya afurika Son Excellence Madame Saleh Wok Zirede, elle a salué la contribution du Burundi aux différentes missions de métier de la paix, notamment en Somalie. et en- nyakubahwa sari wakize widi yashimye cyane intererano y'uburundi mu bikorwa bitandukanye byo kugarukana amahoro na cyane cyane muri somaliya na centre africa nyakubahwa evariste ndayishimiye nawe yashimagije ibikorwa by'iteka etiyopiya ikora mu kurondera amahoro muri afurika iby'umwihariko muri somaliya abakuru b'ibihugu babiri bashimangiye ko ari ngombwa gukomeza imiryango yo ku mugabane n'uturere mu gushyira amahoro imbere no kuyimakaza hatibagiwe umutekano n'iterambere rirama de la stabilité et du développement durable.
niko albert shingiro warongoye ubushiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu yasomye n'atacu yashikirije atahuka sahari wekize widi yabwishiki bujumbura kuri uyu wa kabiri yari yamenyesheje ikimuzanye Je suis très heureuse d'être au Burundi. Ce n'est pas la première fois que je suis à Bujumbura, mais je suis très honorée d'être ici en ma qualité de présidente d'Éthiopie. Les liens qui unissent nos deux pays sont très forts.
ahagira ati ndanezerewe rwose kuba hano mu burundi si ibya mbere nzi rujumbura ariko numva nubashwe cyane nka perezida wa etiyopiya ubucuti bwacu burakomeye kuva uburundi bwikukira ariko ntibwashimangiwe ubu tukaba tugomba kubukomeza tubwirizwa guhura tukavugana ibisata byo gushimikirako niyo mpamvu ndi ngaha kandi n'igicapo cyiza kuri jewe kuko hari agahaze mu migenderanire n'urugendo rw'abategetsi ba etiyopiya bo ku rwego rwo hejuru muri iki gihugu cyiza cyane ubu birakosowe na runo rugendo rwanje Réparer maintenant avec ma visite.
umukuru w'igihugu cya etiyopiya yagiye ahaye ubutumire mugenzi we w'uburundi nawe akaba yemeye kuzoja kugendera ico gihugu co mu ihembe rya afurika mu minsi iri imbere bamaze kumvikana ku kirangamisi madamu zewidi yabaye umukuru w'igihugu wa mbere yagendeye uburundi kuva evariste ndayishimiye yashikiriye amabanga y'umukuru w'igihugu yihutihutiye mu kwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bitewe n'urupfu rw'igiturumbuka rwa nyakwigendera pierre nkunzi zasimbuye ariko mu mezi umunani wamaze kugendera abagenzi be batatu bo mu bihugu bya tanzania gabon na guinee equatorial muri iki cya nyuma yahakubise iminsi itanu yose eroge buri kaneza ijwi rya amerika ijwi rya amerika noneho tujye mu rwanda abayobozi b'akarere ka gatsibo mu ntara y'uburasirazuba baratangaza ko bafunze by'agateganyo ikigo cy'ishuri ryisumbuye ryitwa college adventiste de gakoni kubera ko abanyeshuri baryo bakoze imyigaragambyo itemewe nk'uko rero akarere ka gatsibo kabivuga abanyeshuri cumi na batandatu batawe muri yombi ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali mu kiganiro n'ibitangazamakuru by'igihugu ku ngingo y'ifungwa ry'ishuri college adventiste de gakoni riherereye mu karere ka gatsibo bwana richard gasana utegeka ku karere yemeje ko nyirabayazana ari imyigaragambyo y'abanyeshuri bigaga muri icyo kigo yemeje ko intandara ari joseph rukundo umwe mu banyeshuri wari umaze igihe yitwara nabi igihe cyo kumwirukana burundu bagenzi be batamba mbere yirukanwa rye meya gasana avuga ko abo banyeshuri mu cyumweru gishize bahisemo gutera amabuye y'imodoka y'abapolisi yari yaje gukemura ibyo bibazo bayimena ibirahure barangije birara mu birahure by'inzu z'uburyamo bwabo bararagamo baramenagura meya gasana avuga ko byabaye ngombwa ko bagirwa inama na minisiteri y'uburezi baba bafunze college adventiste de gakoni n'abo bafatwa nka ba nyirabayazana cumi na batandatu bahita batabwa muri yombi tubigiriwemo inama na minisiteri y'uburezi ndetse n'izindi nzego zisumbuye kubera iyo myitwarire idakwiye itari isanzwe mu gihugu cyacu tubona ari ngombwa yuko zifungwa kugira ngo abana boherezwe mu ngo zabo ababyeyi bongere babakire ubu rero byarangiye abana bose batashye ariko hari ababigize uruhare rukomeye mu- muri iyo myiteguro bagera kuri cumi na batandatu nawe arimo ubu bari mu maboko ya ribu barimo gukurikirana mu by'ukuri iyo ugiye kureba uburyo imyigaragambyo yakozwe abanyeshuri bose bayigizemo uruhare mu iperereza ijwi rya amerika yakoze yabwiwe ko iki kigo cy'amashuri cyafunzwe kigagamo abanyeshuri biganjemo impunzi z'abanyekongo abahaye amakuru ijwi rya amerika bemeza ko abo banyeshuri bazwiho gushyira hamwe ku buryo bigoye kubamenyeramo igihe babona hari mugenzi wabo urengana mu buryo bugoranye twabashije kuvugana n'umwe mu bigaga muri iki kigo cyafunzwe akomoka mu nkambi ya gihembe mu majyaruguru y'u rwanda icumbikiye impunzi z'abanyekongo yemeza ko ubusanzwe iyi myigaragambyo bayikoze kuko babonaga mugenzi wabo yirukanwe ku maherere yavuze ko yari amaze iminsi akora amakosa yemeza ko atamuviramo kwirukanwa burundu ku ngingo y'ubusinzi buvugwa kuri mugenzi wabo avuga ko ayo makuru bayakesha ubuyobozi bwabo kuko bo ntabwo bari bamuziho yavuze ko hari hashize igihe abanyeshuri badashaka ubuyobozi bw'ishuri kuko ngo bubatoteza bubita impunzi n'andi magambo abakomeretsa ndetse abayobozi bacu badufataga nabi mu buryo bugaragara baducyurira nyine ngo turi abana b'impunzi yewe ibintu mwinshi aho tugira amagambo adukomeretsa umuntu akubwira amagambo agukomeretsa rimwe kabiri gatatu ntabwo wakwishima none umuntu akwisa impunzi kuri we biragukomeretsa biterwa n'uburyo abikwisemo byagenda biba bite wavugaga nk'ikintu ukumva bivuze ngo dore ngo ni ya mpunzi itambutse wakora agakosa nyine katanakomeye ngo nta ni ya mpunzi uyu munyeshuri ariko akavuga ko ibyo bakoze babyicuza kuko basanga byarafashe urundi rwego bitari bikwiye nyine n'abanyeshuri natwe twakoze ikosa gukora biriya bintu tukamena nyine amadirishya tugakora biriya byaha nyine ntabwo byari bikwiye nyine twasabye n'imbabazi ariko nyine natwe bagakwiye kutwumva kuko natwe ntabwo ntabwo uko twari tubaye hari byiza nyine bakadukemurira ikibazo none nimusubira ku ishuri bwo mugasanga ubwo buyobozi bizagenda bite
ibi nyine none si ubwo nakubwira ngo iki nyine kubera ko ikibazo cyacu twari gitanze mu buyobozi nabo ni ababyeyi bazakidukemurira ntabwo twatekereza ko twakongera kubasangayo mu yandi magambo bahinduye ubuyobozi mwagenda mukiga mutekanye nta kibazo cyane umwe mu barimu bigisha kuri college adventiste doga kuni wavuganye n'ijwi rya amerika ariko agasaba kumurindira umutekano yemeza ko ibyo uyu munyeshuri ufatwa nk'uwabaye imbarutso y'imyigaragambyo bitari ikibazo nyamukuru yemeza ko mu bihe bitandukanye bakunze kumva abanyeshuri binubira ubuyobozi bw'ishuri ko bubatoteza uyu murezi avuga ko kugeza n'ubu hari abarimu bagenzi be batanazi joseph rukundo nk'urugero rw'umunyeshuri wari ikigomeke mu kigo kubwe asanga umuzi w'ikibazo ari ubwumvikane buke hagati y'abanyeshuri n'ababayobora kuko habuze uruhande rwacisha make kubera yuko bivuze ngo amezi atatu tumaze hariya nta kenshi natwe tuzi kuva mwana nta mwarimu yakubise nta mugenzi we yakubise nibyo mubafashe igitambo ahubwo ni twa tuntu nyine kereza apimisha gatanu sihereje ushinge muri pepu ugasanga wawe rutuntu ukuntu igiti urabona kubwo baba baturutse mu nkambi bafite ukuntu bitana ba pere na ba mere yego n'ubundi no mu kigo izo nzego zabo ziba zigihari rero ugasanga niba ubapimishije nk'umwana atabishaka uwitwa mere we na kumuburanira pere we nawe akabaraje bagiye kumuburanira gutyo gutyo mwihazamo utuntu n'ubuyobozi bwaba flexible bumenye ko ari abana ntibuhangane nyine uyu murezi kandi akomeza avuga ko ibyabaye byahumiye ku mirari kuko n'ubusanzwe ngo iyo akarere ka gatsibo katinjira mu kibazo abanyeshuri ubwabo bashobora gusohoka bakivana mu kigo nk'ikimenyetso cyo kwanga ubuyobozi yatubwiye ko akarere ka gatsibo kari gusaba abarimu gukomeza gutegura amasomo kabizeza ko mu gihe cya vuba ibibazo biraba byavuye mu nzira bagasubira mu kazi kanabizeza ko nta ngaruka bizabagiraho ku kijyanye n'imishahara yabo inshuro zose ijwi rya amerika yashatse abategetsi ba minisiteri y'uburezi kuri iki kibazo ntibyadukundiye yaba madame valentine uwamariye utegeka iyi minisiteri yewe na bwana gaspari twagira yezu ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye nta n'umwe witabye cyangwa ngo asubize ubutumwa bugufi twamwoherereje twifuzaga kumenya igihe ntarengwa iki kibazo kizaba cyavuye mu nzira amakuru y'isoko ry'ijwi rya amerika avuga ko mu banyeshuri babarirwa muri magana ane bigaga kuri college adventiste doga koni abasaga magana atatu ari impunzi z'abanyekongo barimo ijana na makumyabiri na batanu bo mu nkambi ya gihembe iri ibyuma Byumba n'ijana na mirongo irindwi na batandatu bo mu nkambi ya Nyabiheke Gatsibo ayo makuru agakomeza avuga ko abigaragambije bigaga mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye yari nayo ntandaro yo gufunga ikigo cyose aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali narcolepsy ni imwe mu ndwara zifata imitsi nsozabwenge zituma umuntu ahora asinzira igihe icyo ari cyo cyose kandi ntabashe guhagarika ibitotsi igihe bije mugenzi wacu eugene mukankusi araganira kuri iyi ndwara na muganga angelus nindereye impuguke mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe avurira ku bitaro by'abasirikari biri mu kamenge mu burundi hopital militaire agakorera no ku kigo cnpka cyita ku bafite indwara zo mu mutwe kizwi ku izina kwa rojanti i bujumbura mu burundi dr nindereye aratangira asobanura ko indwara z'ibitotsi ziri mu bice bitatu hariho kudasinzira ukabura ikiro hariho no gusinzira cyane ukarenza amasato yikaze gusinzira hakaba no gusinzira wongera ushyiramo ibindi bintu bidakenewe nko gusinzira uvuga nko gusinzira uhekenya amenyo nko gusinzira ugendagenda usanga abavutse bagendagenda zose n'indwara bibaho kuvuga kurenza amasaha yategekanije gusinzira ni ukuvuga ko umuntu asinzira neza asinzira hagati y'amasaha atandatu iyo umuntu akuze gushaka ku masaha cumi uvuga ubwiye hejuru yayo uvuga ko uko gusinzira amasaha arengeje iyo ndwara rero iyo bita narcolepsy barayita kandi ngo igifaransa ngo syndrome de gerino ni indwara ifata umuntu ikamutuma asinzira birengeje ariko atari gusinzira itiro ryo mu ijoro ahubwo kuguma yishinzira ko ku murango kandi asa yaza yabyuzi iyo si rero igufashe iyo ndwara nta nguvu ushobora gushyiramo byo kuyirwanya ntushobora gushyiramo ingufu ngo ureke gusinzira utegerezwa gusinzira byanka bikunda mbere nawe uba uhagaze urategereza gusinzira nawe ugira gutegura uriko uragwana ngo ntigufate hakaba n'ibindi rero bindi bifatanye n'iyo ndwara cyane cyane ikintu kijyanye no guca uta inguvu cyane cyane mu maguru gashobora no gutemba eh, gashobora no gutemba wari uhagaze kubera afite inguzi zigenda zose mu maguru ntusuye kumva ko ushobora kuguma uhagaze ubwo se umuntu ahagaze akagwa kubera ko asinziriye yabitandukanye atera n'indwara y'igicuri ituma umuntu yikubita hasi ku ndwara y'igicuri do- iyo twita twebwe ino intandara intandara eh Eh, yo iyo umuntu arata ubwenge rwose kandi naho uca gerageza kumubyura ntiyobyuka izo ntandara zitaramuvako yo kwikangura ntiyogaruka n'ubwenge ariko iyi ndwara rero bita narkolepsi iyo umuntu aciye gukangura ubwo nyine tubyuka ese ubwo amara nk'igihe kingana cy'uko mwabibonye iki biratandukana ku bantu oya ni ukuvuga atawe umubyuye yosinzira n'amasaha abiri agashika mugabo kuri iyi ndwara rero iyo umubyuye umuntu ntatebayo umubyuye atabyuka rero ni uko umenya akantu kari kamukubise kandi adashobora ku, ku ategerezwa ku, kugira cyangwa byakunda iyo rero uh, umubyeyi atabyuka ubwo nyine nta nta- nta- ntagorana Ye, u- arakanguka kandi ukabona ari nk'umuntu utarusinziriye cyangwa akanguka ari ari mu bindi bibazo nawe yari iminota nk'ibiri cyangwa amasegonda mirongo itatu cyangwa iminota itanu abyuka yumva ko aruhutse ubwo nyine none se ubwo umuntu a- afite ubwo burwayi hanyuma agasinzira akagusinzira umuri iruhande ukamukangura nta ngaruka bishobora kugira kubera ko umukanguye umutunguye ku- nko ku bwonko nta ngaruka bishobora kugira oya uyu muntu ku bisanzwe naho tuvuga ko aba asinziriye a- aja mu ikiro ari ikiro bita someye paradoxale ni ukuvuga ni ikiro mu bisanzwe riherekeza kwikangura Eh, nicyo gituma kumubyura bitaheza ngo bimutere ingorane Eh, iryo kiro bita someye paradoxale niryo ritegura mu bisanzwe kwikangura ni na- ni naryo kiro mu bisanzwe umuntu arota arota aroteramwo hama akikangura akabyuka kumubyura rero muri icyo gihe muri iryo kiro biroroha Ye, none se ubu burwayi iyi narikolepsi cyangwa se uh, syndrome de gerino iravurwa ikaba yakira iyi ndwara rero ingorane hari ntivugwa ngo ikire eh, ni ukuvuga ko umuntu ayirwaye ategereza gufata imiti nk'ubuzima bwe bwose Eh, iyo azi yuko ahantu aza kuja aja nko nko mu nama niyaba azi ko hava aja nko mu ishuri kwigisha niyaba azi ko hava aja nko ku ishuri kwiga nko kuri universite canke hehe ni byiza ko agenda yafashe umuti kuko ntashobora kumenya ryari riza kumufata kandi bimufashe ntashobora ku- kugira ku- guhava a- abirwanya ngo reka gusinzira nawe iyo reka arakora ikibazo bimushikiye biramushikiye ateza gusinzira reka noneho tujye ku murongo wa telefone twakira abakunzi b'ijwi rya amerika louis michel arahari aradutegereje louis michel uranyumva ndakumva ndakumva wa mubyeyi muraho muraho muraho neza ndagira ngo rwose ishimwe ijwi rya amerika kuko ibyifuzo bya- by'abaryumva oditeri ba- ba- barabikurikiza rwose cyane ndagushimira kandi eugenie umuntu uhuza na muganga rwose ibisobanuro mpaye biranyuze ariko hari akabazo kamwe ngira ngo mubaze Yego.
rero muganga iriya ndwara yo gusinzira umuntu agasinzira profondema mbega aho ntabwo umuntu ntabwo ashobora kugira ati akaba yagenda nyirako urakoze cyane louis michel muganga angelos nkabwira louis michel afite impungenge ko umuntu ashobora gusinzira akagendera ko
Oya. iyo umuntu asinziriye hama aga- akagendera ko ntiyikangure agapfa ntaba yishwe n'itiro aba yishwe n'ikindi kintu yari arwaye ari nk'umuntu afite nk'indwara y'umutima ari nk'umuntu afite nk'i- eh, nk'indwara y'umutima ugahagarara nko mu ijoro aryamye arashobora kubwira agasanga ya- ugasanga yapfuye atigeze asambagurika ko yari asinziriye mugabo nta tiro umuntu yashobora gusinzira gushikaho imyica atakindi kintu yari arwaye kindi ntibyoshoboka murakoze cyane reka twakire noneho na gilbert oyi nanjye mu kanya byari byambayeho aho nari ndi mu kazi
ni ibintu bikunze kukuba hose cyangwa bibaye ubu ngubu bimbaho ariko ngiye mbona nta kibazo kuko iyo bindekuye nkomeza akazi kanjye neza nkumva ndaruhutse okay Rick, buretse gatoya ubwo bikubaho yenda ushobora gufasha abandi ku- gusobanukirwa Eh, na muganga yenda icyo yakwibariza iyo bikubayeho ni ibintu byaje ryari ni ibintu uhorana hanyuma iyo bije bimara nk'igihe kingana iki nge nge bitewe n'akazi nkora mbona ari akazi benda guhera nka saa kumi saa yine z'ijoro nkabifata ko ari nk'ibitotsi nyine by'akazi nkumva ko ari uko nta bundi burwayi bubiri byihishe inyuma Bya- byatangiye urimo gukora ako kazi aho utangiriye gukora ako kazi Eh, ukamazeho igihe kingana Eh.
kingana iki ah, ni nk'amezi atatu mbere yaho nta kibazo wari ufite reka reka mbere yaho kuko ku manywa nabonaga umwanya wo kuryama nta kibazo ikiro rigashira nyine ubwo wumva aho naburiye wa mwanya wo kuryama nibwo byaje bivuze ko ako gatotsi iryo tiro rigufata mm, nko nyuma ya saa sita cyangwa mu mugoroba ni nko mu masaha ki bigufata
saa saba rwose aho ngaho i- niho mbega kamfatira ariko mbona nta kibazo ngewe kanteye kuko kandikwe numva nduhutse Mhm, ariko usi- usinzira wicaye tuvuge uri ahantu ha- hatekanye Nicaye mu ga- mu gatebe rwose nka- nkasinziraho nk'utunota icumi nkumva bimereye sawa nta kibazo ntabwo urasinzira uhagaze cyangwa ugenda reka reka usinziriye uhagaze numva bya- umuntu yaba agiye gupfa ngira ngo
bibaho rero kuri abo kuri ubwo burwayi turimo tuvuga reka muganga niba hari icyo yifuza kukubaza kubaza aravuze ko n'uyu munsi byamushikiye Eh, byaba ari ibintu bikunda kumushikira kenshi cyangwa ni byabaye umunsi gusa kuko guhunyiza guhunyiza guhunyiza no ku- gusinzi kwisinzira ko ku murango yashobora kuva no ku zindi mvo nyinshi atari indwara twavuze na cyane cyane kuba waryamye nabi mu ijoro ri- ri- ri- riheze ukaba utarose ikiro uko bitegerezwa cyangwa ukaba wagiye ukangagurika umwanya muremure Eh, iyo ageze ku murango urashobora kugenda wisinzira ko wicaye ahantu ugasanga uriko urasinzira wari ukubwira ni ni iryo kiro usaba wasinziriye neza mu ijoro riba ryaheze kuko aba bandi tubejeje kuvuga baba ari abantu mbere mu ijoro usanga basinziriye ko bitegerezwa mugabo ku murango bagatuma bisinziraho kandi bari ba- bagerageje gukwiza amasaha yo gusinzira sinzi ko wewe byaba byavuye ko biba zasinziriye neza mu ijoro cyangwa eh, ngira yo barwaye indwara tuba turavuga gilbert wamwumvise muganga tubizi ikibazo Eh, bite- biterwa n'amasaha makeya umuntu aba yasinziriye mbona nta kindi kibazo kuko iyo amasaha umuntu yayamazeyo umuntu yumva nta kibazo usinzira angahe ko yatubwiye ko gusinzira hagati y'atandatu n'icumi aribyo byiza guhera saa yine n'igice kugeza saa kumi n'imwe n'igice ubwo harimo amasaha angahe buri munsi Eh, buri munsi nyine bitewe n'akazi uba ukora Na muganga mu- murumva ayo masaha asinzira aba ahagije ni amasaha akwiye neza ku muntu akuze aho amaze kurenza imyaka cumi n'itandatu no mu masaha aba akwiye kuri we twakire na jean longue yego urahagana he
noneho usibye ko nanjye icyo kibazo najyaga nkigira mu minsi yashize ariko mbere y'uko wenda navuga uko byagendaga ariko amahane ngira icyo nibariza umutumire namubaza ni se iyo ndwara yabiterwa na virusi se cyangwa yaba yandura ese iyo ndwara yaba itandukaniye hehe no gusinzira bisanzwe se cyangwa gusinzira by'umunaniro noneho ikindi wenda navuga ukuntu ngewe byagendaga mu gihe wenda nari ndi mu ishuri kuva pirimeri na segonderi nanjye najyaga ngira icyo kibazo cyo gusinzira cyane cyane naba ndi mu ishuri no mu rugo Eh, naba ndi mu ishuri nka mwarimu arimo yigisha byaba mu gitondo byaba se na nyuma ya saa sita ugasanga ndimo ndasinzira noneho ubwo ngubwo iyo nagiraga gutyo iyo nko iyo umuntu yankanguraga yankoraho nakicura nagiraga ikibazo cyo kuzengera nkumva ngiye kwikubita hasi Eh, ariko noneho nyuma aho mviriye ku ishuri byaje kugenda bishira gake gake gake gake ubu ngubu ntago ni- nigeze kuba nongera gukunda kubibona ntabwo bikunda kuza cyane umuntu kumushimira cyane kubona bagize ikibazo cy'ibitera iyo ndwara ubusanzwe umuntu afite iyo ndwara aba afite ingorane ku gace k'ubwonko ari ubuntu bu- buri mu bwonko aba afise duke tuvuga nk'amafisansi n'amaproteine aba ari mu mutwe aba afise duke kugira ngo umuntu abe ari naho mabi ni ukuvuga rero ako kantu ako kantu kitwa ipokretine rero niko gatuma umuntu gafasha umuntu kuguma akanuye kuguma ari eveye nko ku murango aho umuntu aguma abona aguma akanura akaguma akora akagenda akagaruka ni ako kantu kitwa ipokretine kari mu bwonko ku muntu rero arwaye iyo ndwara twavuze na kolepsi cyangwa se syndrome de gerino aba afise duke mu mubiri wiwe ubwoko bwiwe Eh, bigaca bituma rero adashobora kumara umwanya mu- ku- umunsi wose atari ko arisinzirira ako kantu rero ka ka ipokritine duhejeje kuvuga abantu bashobora kuba bavuka bameze uko canke abandi kubera bagize nka accident umuntu agatura nk'umutwe hasi bishobora kwandurukiramwo ko ako kantu kagabanuka nshuti banywanye mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ariko rero aya makuru yo muri aka kanya yo ni aha ahumurije mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi rya amerika umugoroba mwiza murakarama